iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwabonye bucya ni thomas kamirinda ubasuhuza radiyo ijwi rya amerika ni ku mirongo migufi mu burundi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mbanje kubifuriza uwa gatandatu muhire mwe mwese banywanyi bacu turahera ku makuru y'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nacyo nyuma yacyo turabagezaho ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru y'ibiyaga bigari ni mu rwanda urukiko rukuru rwa raye rutangiye kuburanisha ubujurire bw'urubanza rwa ishimwe diodone wahoze ashinzwe irushanwa rya nyampinga w'igihugu eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru bwana ishimwe diedone uzwi ku mazina ya prince kid yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru ari mu ikositime y'umukara ishati y'umweru na karuvati aracyaburana ibyaha byo guhohotera abakobwa bagiye bitabira amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda uyu yari ashinzwe gutegura mu mpera z'umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwari rwamuhanaguyeho ibyaha byose ubushinjacyaha bumurega rumugira umwere kandi rutegeka ko ahita asohoka mu buroko ubushinjacyaha ntibwanyuzwe bujurira icyemezo cy'urukiko buramurega ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina mu iburanisha rya none ubushinjacyaha bwafashe ijambo bugasobanura impamvu zabuteye kujurira buravuga ko hari ibimenyetso umucamanza yirengagije ntiyabiha agaciro birimo n'imvugo z'umwe mu bo buvuga ko bahohotewe na Prince Kid nk'ikimenyetso bwita ko ari ingenzi buravuga ko ku rwego rwa mbere umucamanza atasobanukiwe neza n'imiterere y'icyaha biba intandaro yo kwirengagiza ibimenyetso bavuga ko bihuje kamere n'icyaha aho gushingira ku bimenyetso bidashidikanywaho bwongeye kuvuga ko umwe mu batangabuhamya yemeza ko yahohotewe na ishimwe amufatanije n'ubukene mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kuri iyi nshuro urubanza rwaberaga mu ruhame bitandukanye no ku rwego rwa mbere rwaberaga mu muhezo umushinjacyaha akavuga ko icyo bagamije ari ukugaragaza ko ibirego bare barega ishimwe bitari ibicurano na cyane ko urubanza rwavuzwe cyane mu bitangazamakuru bitandukanye aravuga ko imiterere y'ibyaha bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bikunze kutoroha mu kubona ibimenyetso kandi ko bitari umwihariko mu rwanda yatanze ingero ku bihugu by'ubufaransa kanada n'ibindi bushingiye ku nyandiko z'abahanga ubushinjacyaha busobanura ko bidakwiye kugarukira gusa ku kuba uvuga ko yahohotewe akemera gukora imibonano mpuzabitsina ahubwo haba hagomba no gusuzumwa niba ukwemera kwe kwarabayeho mu buryo bwuzuye ashingiye ku cyemezo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yafashe kikamugira umwere ku byaha aregwa uregwa yabwiye urukiko rukuru ko yizeye ubutabera buboneye yavuze ko abatangabuhamya bavugwa nka vkf yiyandikiye inyandiko imbere ya noteri yemeza ko atahohotewe ndetse anageze mu rukiko ashimangira ubwo buhamya bwe ko atahohotewe yavuze ko umushinga wa vkf utashyizwe mu bikorwa bityo ko nta n'ububasha yari amufiteho kandi yari afite abantu yagaragaza ko bazafatanya nawe yemeye bidasubirwaho ko amajwi yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga nka whatsapp asaba ibyishimo yise happiness mu rurimi rw'icyongereza araye ariko ko banayanenze ko batazi uwayafashe kandi icyaha yakoreshejweho kidasaba amajwi ishimwe agaragariza umucamanza ko abakobwa bitabiraga irushanwa rya nyampinga w'u rwanda bahura n'imbogamizi zitandukanye nk'abategura irushanwa bakabibafashamo gusa akemeza ko ntaho ibikorwa bihurira n'itsinzi yatanze urugero kuri nyampinga w'u rwanda uheruka muheto divine wigeze kubwirwa n'umwe mu bari bagize akanama nkemurampaka ko ari mwiza nyuma bamugira inama z'uburyo yagombaga kwitwara ku bw'igitutu yashoboraga guhura nacyo yavuze ko iby'ubushinjacyaha umurega bidafite ishingiro yabikubiye mu cyo yise akagambane yakorewe ko umutangabuhamya wahawe izina rya vmf prince kid yavuze ko uhereye mu rubanza rw'ifungwa n'ifungurwa inkiko zagiye zifata icyemezo ko nta mpamvu zituma akurikiranwaho icyaha cyo guhoza undi ku nkeke kuko ikimenyetso cyatanzwe ari inyandiko mvugo gusa yagaragaje ko izo nyandiko mvugo zivuguruzanya kandi ari nazo ubushinjacyaha buri gushingiraho yavuze ko ibi ibikorwa byose ubushinjacyaha buvuga ko bigize ibyaha yakoze bitigeze bibaho prince kid yavuze ko ubutumwa bwanditswe bumubaza niba yaryamana n'umuntu bakorana butari mu kiganiro bagiranaga n'uwo mukobwa nibyo yise akagambane kuko babusanze muri telefone y'uwabwanditse gusa umunyamategeko Emerine Nyembo umwe mu bamwunganira nawe avuga ko bizeye ubutabera agaheraho asaba urukiko kuzita ku bimenyetso byafashwe mu buryo bwemewe n'amategeko yavuguruje ubuhamya bw'uvuga ko Prince Kid yamufatanije n'ubukene mu gihe cya covid cumi n'icyenda yavuze ko muri icyo gihe leta yatangaga ubufasha ku bantu ba mikoro make mu bindi ubushinjacyaha bunenga nta majwi umucamanza wa mbere atahaye agaciro kuko nta raporo yayakorewe ngo bigaragaze inkomoko y'uwo yitirirwa ubushinjacyaha bukavuga ko bigaragaza intege nke z'umucamanza bukavuga ko bushingiye ku icarubanza habayeho icyo bwise ukubogamira kuri Prince Kid ku munyamategeko nye Irembo nawe agasanga ibimenyetso bwatanze nta shingiro bifite niba nta gihindutse urubanza ruzakomeza mu mpera z'ukwezi gutaha eh bagira ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika tukiri mu rwanda urubyiruko rwiga mu kigo ngororamuco cyo ku kirwa cya iwawa mu kiyaga cya kivu rurasaba leta kubaha inkunga izajya ibafasha gushyira mu bikorwa imyuga bahiga bityo intandaro yo kongera kwishora mu ngeso mbi iveho ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika gloria tuyishime mu rwanda hari ingeso z'ubujura gufata ibiyobyabwenge ubuzunguzayi n'ibindi bikorwa urubyiruko rutandukanye rukunze kwishoramo bidatuma rubasha kwibeshaho mu buryo buboneye ibi ni byo bituma abashinzwe umutekano barujyana mu bigo ngororamuco ibyo birimo ikiri ku kirwa cya iwawa gikikijwe n'ikiyaga cya kivu mu burengerazuba bw'u rwanda nk'uko bamwe mu bayobozi ndetse n'abaciye muri ibyo bigo babisobanura urubyiruko ruhaherwa amasomo yo gusubizwa mu buzima busanzwe ndetse bakanahigira imyuga mu gihe kingana n'amezi atandatu bihitiyemo mu rwego rwo kubarinda gusubira mu ngeso barimo mbere mu gihe basubijwe mu buzima busanzwe aha ni naho bahita baterwa inkunga na leta y'u rwanda hakurikije imishinga bateganya gusa urubyiruko rutandukanye ijwi ry'amerika yabashije kubona rwatangaje ko rutigeze rufashwa nyuma yo gusezererwa mu bigo ngororamuco ni nabyo ruvuga ko ari intandaro yo gutereranwa n'ubuyobozi kuko rutahawe ibyo rwijejwe eric ndorabandi ni umusore w'imyaka makumyabiri n'umunani y'amavuko utuye mu karere ka rubavu mu murenge wa nyamyumba tumusanze asiga irangi muri imwe mu nzu z'ubucuruzi ziri muri aka karere ka rubavu avuga ko yahuguriwe mu kigo cya iwawa mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'icyenda azize gukoresha ibiyobyabwenge ariko akanahigira ibijyanye n'ububaji ndorabandi eric asobanura ko kuba yaratereranywe n'ubuyobozi nyuma yo kuva mu kigo ngororamuco bishobora kubatera gusubirayo urumva niba nta aderesi ufite isaha ku isaha bagufata bakakwita inzeresi urumva niyo mbogamizi ya mbere nta karita ngira yenda ngo ya koperative runaka uyu nguyu afite akazi kumfata isaha ku isaha nafatwa akanyita inzerezi mugenzi w'imana pierre nawe wagorewe mu kigo cya iwawa wavuyeyo umwaka wa bibiri na cumi na karindwi ashimangira ko ubushomeri arimo bishobora gutuma yisanga iwawa nko gupfa kuko n'ubundi iyo ufite ubushomeri ntamba mu mutekano mukeya butaba ariko iyo ufite akazi ndaho wajya mu migenzereze mibi ufite akazi ni ukuvuga rero iyo udafite akazi nibwo hahandi ubushomeri iyo bukugezeho ujya mu bintu bibi ugatangira ukiheba kandi baradushishikariza ati nda muntu uzongera kwiheba ubungubu mwiza umwuga ugomba kubateza imbere ariko none urukumva umwuga twize ntacyo utumariye kuko nibyo baduhaye ndi babikurikiranye ngo wenda bamenye ngo abo twabihaye nibo bari kubikoresha bikwiye ijwi rya amerika yaganirije bamwe mu rubyiruko bagororerwa mu kigo ngororamuco cya iwawa twizera imana jean bosco n'umusore uturuka mu karere ka kirehe ariko akaba yarafatiwe mu mujyi wa kigali azira ibiyobyabwenge yaganirije ijwi rya amerika ahubwo ikitubabaza ni uko babivugira hano imbere yanyu mwese muri hano twashyika ku karere meya cyangwa se uwaje kudufata ari akoperake akatubwira uti mufate igihumbi mutege tuzabasanga mu midugudu ukibaza uti se azagusanga mu mudugudu icyakuvanyeyo aricyo unasanzeyo uzabaho utarya se buke janvier nawe agororerwa muri iki kigo cya iwawa ku nshuro ya mbere yafashwe azira ubuzunguzayi yakoreraga mu mujyi wa kigali ni iyihe mpamvu yatumye agaruka muri uwo mujyi ahantu bipfira ni ukuvuga ngo ntabwo tugera hariya ngo badufashe ikimenyimenyi bamwe bacaho ntibagere no ku murenge bagenda babasiga ku nzira ngo ntawe usigara hano ngo ndahari umujyi wa kigali wo nta n'ijana wanago ubwo mbonye ncitse intege nsubira i kigali ndongera ndazunguza n'ubundi nafashwe ndi kuzunguza uyu muturage avuga ko gutabaza ubuyobozi yakoze inshuro nyinshi ntacyo byatanze ni ukuvuga ngo rero mu murenge mu kagari niho nagiye banyohereza hehe ku murenge ku murenge ngezeyo barambwira ngo sosiyale ntawe uhari ngewe nanagezeyo ngera ku kagari barambwira ngo ibyo ni mu murenge mu murenge ngezeyo ngo sosiyale ntawe uhari ngo si ubundi ngo abantu biwaho ngo ko baba barabaye abajura ishusho ya wawa iyo ukigera mu gihugu hariya twita mu gihugu aba baturage bose batabaza leta y'u rwanda kujya babakurikirana ni uko nakwandika umushinga bakamfasha bakankurikirana niba ari iyo saro napanze bakayinshyirira ahantu bareba wenda bakanshyiraho n'ingenza z'uko ndi kubikora neza twasaba inkunga kabisa nk'akarere kakadufasha n'inda bakagira ahantu batubumbira aderese bakadushyira mu gakiriro apana kubaho turi gutata nicyo kintu nasaba inkunga umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco mu rwanda fred mufuruke yasubije bimwe muri ibi bibazo bikomeje kubangamira urubyiruko rw'u rwanda ubuzima bwiza nk'uko wari uvuze twebwe turakorana n'uturere kugira ngo bose bashobore gufashwa bose bashoboye gukurikirana bose bashobore abashobora kwiga bashobore gusubira mu ishuri icyo dusaba rero ubuyobozi ni uko bukomeza kubegera bakamenya na biriya bibazo dore ko n'u- n'abayobozi babasuye bakaganira nabo mu gihe bari mu bigo ngororamuco buri muntu bakamenya ikibazo cye gusa ku rundi ruhande uyu muyobozi avuga ko kudafashwa atari byo byonyine bishobora gutuma urubyiruko rwongera kwishora mu ngeso mbi ahubwo n'ibindi bibazo nk'amakimbirane mu miryango bishobora kubitera kuri we ariko hari izindi mpamvu zizitira urubyiruko Ah, kuba yasubira muri ziriya ngeso ko ari ukudafasha gusa kudafashwa kuko hari n'abo dufite eh, nabo ubwabo batwibwirira bati iki kiyobyabwenge nakoreshaga nongeye kugisubiraho ariko akakubwira yuko yabitewe no kugenda agasubira muri mu kigare cyangwa mu- mu matsinda y'abantu wenda nabo bashobora kuba babikoresha babikoresha abaturage batandukanye nabo bemeza ko habonetse igisubizo kirambye ku kibazo cy'urubyiruko rugororwa ntirubone ibikoresho byarushaho kugabanya ibikorwa by'urugomo mu gihugu badafashijwe hazimo ikibazo ugasanga aba- nk'abaturage hano havuyemo ubujura bari guhohotera n'abantu hari wandi bavuga ngo ngo havuyemo abuzukuru nga ba bandi nyine baba bavuye ngiyo ngiyo kubafasha byari byiza kuko ukurikije abahungabanya umutekano harimo abiba kandi ugasanga muri babandi biba mugani ni babandi bagiye bav- bagorowe ariko bakabura ubufasha bigasaba ngombwa rero ko mwabitaho mukabagira ikintu mubagenera ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco buherutse gutangariza kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu ko ntawe uzongera kugororerwa mu kigo cya iwawa inshuro irenze imwe ahubwo azajya akurikiranwa n'inkiko kugeza ubu mu kigo ngororamuco cya iwawa habarirwa urubyiruko rugera ku bihumbi bitatu rw'igitsina gabo nk'uko iki kigo kibitangaza Ni mu gihe igitsina gore kigororerwa ahitwa igitagata mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka bugesera tuyishime gloria ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri interineti ku rubuga wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com nyuma y'amakuru yo mu biyaga bigari noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ingabo za M23 umutwe w'inyeshyamba zirwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeye kuva mu bice bimwe zari zarafashe nka Bunagana kugira ngo bigenzurwe n'ingabo za Uganda ibyo byaraye byemeranyijwe mu nama yabereye i Bunagana hagati y'impande zombi n'umukuru w'ingabo z'akarere k'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba Ignatius Bahizi yateguye inkuru ikurikira yari inshuro ya kabiri igisirikare cya uganda kitemererwa kwinjira ku butaka bwa kongo nk'uko byari byatangajwe nyamara inama yari irangiye mu ijoro ryakeye uno munsi yavuyemo icyemezo cya nyuma ko ingabo za uganda zinjira muri kongo umuyobozi w'ingabo z'ibihugu by'akarere generali majoro jeff nyaga yabwiye abanyamakuru aho izo ngabo za uganda zizagenzura The deployment of the Uganda People Defense Forces marks a very significant ati kuza kw'ingabo za uganda gufatanya natwe birerekana intambwe ikomeye cyane bagiye kugenzura ibice abasirikare b'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba bashinzwe nka bunagana kiwanja nyuma bazakomeze bagere i mabenga dusanzwe dufite ingabo za kenya zigenzura kibati kibumba na rumangabo kandi ku ruhande rw'iburengerazuba dufite itsinda ry'uburundi rigenzura sake mushaki migero kugera kirurirwe kugira ngo bafungure iyo nzira yinjiza ibintu bitandukanye uh, opening that main supply route.
generali majoro jeff nyaga yongeyeho ko mu minsi cumi n'umunani ishize impande zombi urwa leta ya kongo n'urwa m23 bubahirije amasezerano yo guhagarika imirwano anatangaza ko habayeho amasezerano atanditse muri iyi nama ko imihanda itandukanye igiye gufungurwa kugira ngo abaturage bongere kuyikoresha Equally of importance uh, for you to take note of
ikindi cy'ingenzi mugomba kumenya ni uko twagiranye amasezerano atanditse y'uko inzira nyamukuru zinjiza ibintu kuva hano i Bunagana ugafata ikiwanja ukagera i Rucuro Rumangabo Kibumba ukerekeza i Goma zigomba gufungura vuba na bwangu kugira ngo abantu ibicuruzwa na serivisi bitambuke ari nta mananiza ibi twabyumvikanyeho of people, goods and services.
uyu muyobozi mukuru w'itsinda ry'abasirikare bahagarariye ibihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba yanasabye abaturage bari barataye ibyabo kubisubiramo na cyane cyane aho ingabo za afurika y'iburasirazuba zigenzura ikindi yabahaye icyizere ko ihohoterwa n'icwa ry'abantu bigambiriwe ritazigera riba mu bice igisirikare cyabo kizaba kirimo anasaba imiryango itabara imbabare kuja muri ibyo bice byose gutanga imfashanyo aho zikenewe ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 umuvugizi wabo Majoro Wiringoma yabwiye abanyamakuru bari bategereje kugeza ubwo inama yarangiye mu ijoro ko yarangiye bishimiye icyemezo cyafashwe Yeah, tomorrow you must come there, you must uh, see. 8, 8 o'clock you must come there, you must see. Tunakabisi kabisa EPDF banakuja ati ejo mugomba kuza mukirebera ejo saa mbiri za mu gitondo muzatubona tuva ibunagana twakire neza igisirikare cya uganda ntabwo kije kuturwanya turi nka m23 ibyo ntabwo ari ukuri abantu ntibakwiye kubeshya baje ngo twese dushakire hamwe amahoro kandi turi hano tuzafatanya kugira ngo tubone amahoro na sisi tuko hapa tutatafuta amani sisi wote nao ubwo yavugiraga mu muhango wo gusezerera abasirikare ba uganda bagiye muri congo umukuru w'igisirikare cya uganda kirwanira ku butaka liyetona generali kayanja muhanga yasobanuye inshingano nyamukuru zibajanye muri congo This force is coming in here on a different mission. Their mission is to witness the process of achieving peace in Eastern DRC.
ati aba basirikare ba- barimo kuja mu butumwa bufite manda itandukanye n'ibyo basanzwe bakora inshingano zabo muri congo ni ukuba indorerezi z'inzira iganisha ku mahoro ntabwo tuje kugaba ibitero ku bashamiranye ahubwo tuje guhamya no kwemeza ko ibyemezo byafashwe n'abaperezida b'akarere byashyirwa mu bikorwa ntabwo tugiye kuba abanzi b'umuntu uwo ari we wese ibyo bigomba gusobanuka neza That one should be very, very clear.
abasirikare ba uganda bagombaga kuba barageze ku butaka bwa congo ejo bundi ku wa gatatu nk'uko bari barabitangaje gusa baje gutinda nubwo umuvugizi brigadier general felix kurayige yari yarabwiye ijwi rya amerika impamvu aho tujya ni igiceri twahahabwa ibyo kwambuka ibanga bigomba kuba ku mugaragaro kuko turajya ku murimo wa east africa niba bitabaye nk'uko byari biteguwe ubwo hari impamvu izo mpamvu ziratangwa n'ababishinzwe niyo tujya umujyi wa bunaga niwo abarwanyi babanje gufata mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize mbere y'uko bakomeza imbere mu gihugu gufata n'utundi duke ntibiramenyekana aho abasirikare ba M23 bakambitse i bunagana bazerekeza ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda hagati aho abanyekongo bashaka ubuhungiro bakomeje kwinjira muri tanzaniya bahunga ibibazo by'umutekano muke imibare itangwa na leta ya tanzaniya yerekana ko abarenga ibihumbi bitandatu bamaze kwinjira mu gihe cy'ukwezi kumwe gushize inkuru ya james jovin umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzaniya Ivyo vyemezwa na bwana Nation Joel Makundi ariwe ajejwe ibibazo vy'impunzi mu ntara ya Kigoma mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma gusa ibitigiri by'abashakisha ubuhungiro byaragabanutse kuva ku majana atandatu gushika hafi kwijana abinjira mu gihugu ca Tanzania buri munsi yashimangiye ko leta ya Tanzania yafatanije na ASER bakomeje kwakira izo mpunzi ziriko zirahunga umutekano muke ubarizwa mu miji ya Goma Beni Uvira na Kivu mu gihugu cya Kongo abantu barenga gato ibihumbi bitatu n'amajana umunani nibo bamaze gutwarwa mu nkambi ya Nyarugusu nyuma y'amatohoza azokorwa mu minsi iza kugira baronswe ubuhungiro bikwiye Idara ya wakimbizi ili- tuna jukumu la kupokea uh, ndugu zetu wakimbizi kutoka Kongo. Tumeanza zoezi hili tangu tarehe tano iki gikorwa cyatanguye kuva ku itariki zitanu z'uku kwezi kwa gatatu gushika ku itariki y'uno munsi tumaze kwakira abashakisha ubuhungiro bagera ibihumbi bitandatu mirongo ibiri n'umwe nk'uko twababwiye hambere aho iyo tumaze kubakira igikurikira dukora amatohoza kumenya neza na neza ibibazo bafise hanyuma tukabatwara mu nkambi nk'abagishakisha ubuhungiro na baada ya kuwahoji Sasa huwa tunawapeleka kambini kwa ajili ya kuwasajili kama waomba hifadhi.
bamwe mu bagishakisha ubuhungiro bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko igituma bahunga ari imirwano hagati y'imitwe y'inyeshyamba n'ingabo za leta ya kongo yama yabaye hafi buri gihe bemeza ko inshuti zabo bariko baricwa n'abakenyezi go kubagugwa ari nayo mpamvu bariko barahunga ku bwinshi Ningekuwa muko siritere gisi tuko napata matatizo, ningekuwa ni majonzi, ni kulia tu.
twahuye n'ingorane zihambaye cyane yari amarira gusa n'umuryango wanjye sinzi iyo bahungiye papa baramwishe mama niwe ahari gusa abantu baricwa abakenyezi barakubagugwa nta mahoro akwiye gusa turashima uburyo mwatwakiriye Perimetre nitoke nikimbie. Juu bako nakamata bagaso moja mara baingie bikisoda bamingi mingi. Ikani perimetre nikimbie vraiment nitafute amani kwenye iko. Ndio maana icya mbere bari ko barahiga imisore kugira bayitware mu gisoda wanse baca bakwica niyo bagutwaye ntumenya icyo ugiye gukora gusa amaraso ni menshi ntiwamenya ko ari iy'abantu cibure impene babazi unaangalia kumayani huko unakuta ni damu, hautajua ni damu ya nyama, hautajua ni damu ya mtu.
abarimwo guhunga bose hamwe bakirirwa mu gihangare ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma nyuma y'aho bajyanwa mu nkambi ya Nyarugusu ibarizwamwo impunzi z'abanyekongo n'abarundi barenga gato ibihumbi ijana na mirongo itatu n'itanu bose hamwe inkambi ya Nyarugusu ibarizwa mu ntara ya Kigoma yatanguye kwakira impunzi z'abanyekongo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda mirongo icenda n'itandatu bahunga imitwe y'inyeshyamba yarimwo irahungabanya umutekano mu gihugu cyabo kuva ubwo gushika n'ubu hafi buri mwaka leta ya tanzania irakira impunzi zishasha zihunga umutekano muke n'imigwano yama yabaye mu gihugu ca kongo kuva mu ntara ya kigoma iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika mu rwanda urwego rw'ubutabera rwatangiye ubukangurambaga bugamije gukangurira abanyarwanda kurangiza imanza bifashishije inzira z'ubuhuza ubu bukangurambaga bwateguwe n'urukiko rw'ikirenga mu rwego rwo gushaka kugabanya ubucucike muri za gereza asomutaka buye ni igikorwa cyahuje abakora mu nzego zinyuranye zifite aho zihuriye n'ubutabera basobanurirwa kwitabira kwifashisha ubuhuza mu manza aho kujya mu nkiko usibye ibiganiro byahuje abakora muri izo nzego barimo abacamanza abashinjacyaha ndetse n'abunganira abandi mu nkiko habayeho n'umunsi wahariwe kubanza kwigisha ababuranyi akamaro ko kwitabira ubuhuza mu manza mbonezamubano abacamanza hirya no hino mu gihugu basabwe kubanza gusobanurira ababuranyi akamaro k'ubuhuza mbere yo kuburanisha ni igikorwa cyabaga abacamanza bambaye imyambaro yabo isanzwe bagasobanurira ababuranyi inyungu zirimo kumvikana aho kuburana umuburanyi wabyemeraga yahitaga yandikirwa na perezida w'urukiko iby'ubwo bwumvikane urubanza rukarangirizwaho mu kiganiro umuvugizi w'inkiko harison mutabazi yaha ijwi rya amerika yagaragaje uko ubu buhuza bukorwa mu rubanza ruba rwageze mu rukiko hanyuma bakagerageza kumvikanisha ababuranyi kugira ngo kugira ngo ikibazo kirangire kidakomeje mu iburanisha risanzwe twanateye n'indi ntambwe kugira ngo abantu bamenye ko ubuhuza atari ikintu wenda wavuga ngo ni ukugira ngo inkiko ziyorohereze ariko ziranafasha cyane cyane eh, mu byerekeye n'ubukungu bw'igihugu muri uyu mwaka ushize twabona imanza zigera kuri magana atatu zarimo ikiburano gi- gishingiye ku mafaranga tubona amafaranga agera kuri miliyari cumi n'imwe asubira mu ntoki za ba nyirabo ba- batagombye kuburana muri rusange iyo turebye twe abakora mu nkiko hari igihe urubanza rushobora kumara n'imyaka itanu itandatu irindwi so, icyo nicyo kintu nanone tugira ngo tubwire abantu gishingiye ku kamaro k'ubuhuza umuvugizi w'inkiko yumvikanije ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iyi gahunda itangiye imanza zisaga ibihumbi bitatu zarangirijwe mu buhuza bitabaye ngombwa ko hitabazwa inkiko tabaza asobanura ko izi manza zirangizwa utsinzwe asabwe kwishyura indishyi ko nta gihano cyo gufungwa kiba mu manza mbonezamubano mu gusoza icyo cyumweru mu nkiko z'ibanze hari hagenewe ko abayobozi bazo babanza kwigisha ababuranyi akamaro k'ubuhuza ndetse no kugerageza kurangiza imanza hatabayeho kuburana abandi bamwe bahisemo inzira z'ubuhuza batiriwe bakomeza mu nkiko Maitre Ndayisenga Jean Claude yari mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo we n'umukiriya we biyemeza kwitabira ubuhuza bahitamo guhagarika imanza twabanje kwihuza mbere yo kuza ahangaha ariko kubera ko tuba twamaze gutanga ikirego mu rukiko tuba tugomba kuza n'imbere y'urukiko tukabemerera ko twihuje noneho ikirego bakaba ba- bagisiba cyangwa se bakagihagarika icyo twaburanaga yari cyamunara twara kuyihagarika ariko nyuma y'uko tugiranye ibiganiro n'uwayikoreshaga yabonye ko ari ngombwa kwihagarara ni ngombwa rero ko twumvikana kwihagarara atari ngombwa ko urukiko rubifataho icyemezo nubwo mu rukiko rw'ibanze rwa gasabo umucamanza yafashe umwanya wo kwigisha ababuranyi inzira zo kuyoboka ubuhuza n'ibyiza byabyo ababuranyi bamwe bahisemo gukomeza inzira zo kuburana kuri mikoro y'ijwi rya amerika uyu ni umukecuru mukandekezi berita wo mu karere ka rurindo nawe yari mu rukiko rw'ibanze rwa gasabo ikibazo dufite umuburanyi wanjye nashatse ko twi- tu- du- tubigiranaho ikiganiro tworoheranye arananira yarananiye pe anyereka ko yiza ariko ya- yateje cyamunara umutungo w'ababyeyi bacu batakiriho kandi nitwe bazungura b'iyo mitungo ateza cyamunara ntiyatubwira ntabwo twigeze tubonana n'iyo cyamunara ntitwigeze tumenya uko byagenze mwebwe rero ibi biganiro by'ubwunzi ntabwo bibafashe ntabwo bidufashe yarananiye namugerageje akayagera naho a- ajya ambwira amagambo y'iterabwoba inzira y'ubuhuza ikorwa gusa ku manza mbonezamubano iz'umurimo ndetse n'iz'ubucuruzi ariko ntibireba imanza nshinjabyaha umuvugizi w'inkiko mu rwanda arison mutabazi yagaragaje ko hashingiwe ku bibazo by'ubucucike bukomeje kugaragara mu magereza yo mu rwanda urwego rw'ubutabera rwashyizeho kuva mu kwezi kwa cumi umwaka ushize igikorwa cy'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha mu nkiko iki gikorwa kirareba abaregwa ibyaha nshinjabyaha cyo gikorwa hagati y'umushinjacyaha n'uregwa uregwa iyo yemeye icyaha ubushinjacyaha bumusabira kugabanyirizwa ibihano ku ruhande rw'inkiko mutabazi uvugira uru rwego agaragaza ko ubu buryo bwitezweho gutanga umusanzu mu kugabanya ubucucike muri gereza zo mu rwanda hatangijwe ubundi buryo mu cyongereza bita plea bargaining mu kinyarwanda ugenekereje bavuga ngo ni ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha bukozwe hagati y'umushinjacyaha n'uwakoze icyaha Kanye, ariko twahereye ku igororero ya nyarugenge tujyana y'amadosiye mirongo itatu makumyabiri n'ane yose ahita arangira ako kanya tukaba twizera ko iki ngiki gishobora kuba kimwe mu bisubizo bizafasha cyane cyane mu kwihutisha imanza cya kibazo dufite cyane cyane cy'ibirarane mu nkiko ariko ibirarane iyo bifatiwe bibone igisubizo ubu mu manza nshinjabyaha cyane cyane mu bantu bafunze ubu nanone n'ubucucike bw'abantu baba bafunze nabwo buba butangiye kugenda bubonerwa igisubizo nubwo iyi gahunda yatekerejwe nk'izagabanya ibibazo mu magereza yo mu rwanda abayikoramo umunsi ku munsi bagaragaza ko ikirimo imbogamizi metiri bambe jean paul ni umwe mu bunganira abandi mu nkiko zo mu rwanda hari ikibazo kijyanye n'uko abantu batarabasha kubyumva ugahura na cya kibazo abanyarwanda dusanzwe twifitiye navuga ngo eh, cyo kumva ko niba ari guhana ubwo guhana byagombye kuba ari ugufunga Eh, hari abantu bagifite ikintu cya- cyamunyumvishiriza cyane bagatekereza ko bari barimo urwego rw'inshinjabyaha uwo muntu igihano yagombye guhabwa ari wenda tuvuge ari igifungo gusa ku buhuza naho hari ikibazo kuko urabona hari nk'amadosiye usanga harimo wenda aba- abanyamategeko rimwe na rimwe bavuga ngo bijyanye muri ibyo by'ubuhuza ugasanga wenda avuga ati se nzabona igihembo nk'icyo nari kuzatsindira ni iki muri raporo ya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yagejeje mu nteko ishinga amategeko mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize yagaragaje ko ikibazo cy'ubucucike muri gereza zo mu rwanda kibangamiye uburenganzira bwa muntu iyi komisiyo yatangaje ko yageze muri gereza zose zo mu gihugu uko ari cumi n'enye igasanga hafungiwemo abantu ibihumbi mirongo irindwi n'icyenda magana atandatu mirongo irindwi na batatu kandi zigenewe abatarengeje mirongo itandatu na kimwe komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko mu magereza yo mu rwanda harimo ubucucike bw'ijana na makumyabiri n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana bungana n'abafungwa ibihumbi cumi n'umunani magana atatu mirongo irindwi na babiri barimo batari bateganirijwe imyanya bityo isaba leta y'u rwanda gukemura iki kibazo cy'ubucucike yifashishije inama yayigejejeho izo zirimo gufungura abafunzwe by'agateganyo gukurikirana abantu badafunzwe guhanisha ibihano bifite inyungu rusange bitarimo kubafunga inzego z'ubutabera mu rwanda zigatangaza ko ubu buryo bw'ubuhuza ndetse n'aya masezerano akorwa hagati y'umushinjacyaha n'uregwa bishobora kuzagira akamaro mu kugabanya ubucucike mu magereza ndetse no kwihutisha imanza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali inshuti muduteze amatwi hano ho dusoreje amakuru twabagezagaho mbashimiye kuba mwaduteze amatwi mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika biri imbere jeffrey mutagoma mwumvaga kuri mikoro ni nawe wabayigiranirije aya makuru amahoro n'amahirwe kuri mwese
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu twabagezagaho amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara none mu kanya gato cyane mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki maze rero mugireho wikendi nziza wikendi y'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama